hmm my correct people, no be small tin i hear o oh, for social media as i dey waka dey go now i take see this video for here o oh. now i come say okay make me sef come touch light and i know say i be blogger say pastor agbala gabriel say he call he tell queen naomi congratulations He say because of say eh, thank god say queen naomi run comot for palace i say sure eh, e say wetin dey for palace right now say e pass queen naomi no be wetin dey before no be e dey again e say no be as queen naomi take leave palace no be e dey e say supposing queen naomi no run comot for di palace ah say queen naomi for don see wetin pass her enemy i say sure e say na im make am dey say congratulations when e take run comot for dat palace because palace no be palace again palace don turn to anoda um e say wahala e dey sleep wahala e dey sleep Yo, e don wake up pastor gabriel say spiritually di palace wey queen army for comot last time three years ago or two years ago He said, "Not be the palace not be e there again He said, spiritually he said the palace hmm if talk with the dey there e say una go open mouth una mouth no go close He said, "That palace is beyond queen naomi capacity He said, "The palace don't pass queen naomi power He said, thank god say queen naomi comot for there imagine o oh, na dis prophet um, gabriel agbala now he they talk again so they just dey dia church They sing and they dance so now he begin dey see this vision of oni of ife palace how the palace don't take pollute What wetin they don't do different different thing for there He said the whole structure where oni of ife they built put right now He said not be structure they there He said what did this oloris don't do for there e pass be careful hmm. my correct people, they say agbala say thank god say queen naomi comot say supposing queen naomi no comot for that palace He say hmm He say "What wetin he climb wetin he stand They look He say if dem climb up dem no go see am e say thank god say queen naomi comot if not he say if I no even know the time wen e go take use queen army enemy take do sacrifice becos of wetin dey happen right now e say di only tin wey e thank god put na make am dey say thank god say queen army comot e say becos wetin e dey see hmm e say nobody fit see am di tin torchlight me wen e be say queen army no go back dem dey say ah queen army go back queen army go back queen army say e no dey go na she know why she say she no dey go back dem say go back go and born no be who dey life dey born no be who dey life dey born pikin no be who dey life no be dey look e pikin na to born finish say the person kpai na una dey find dey go eh una leave queen ami alone welcome to my channel if you never subscribe and share make una dey subscribe dey share my video and make una dey follow me for my facebook page god go bless una thank you for always coming to watch and leave your comment guys subscribe like leave your comment guys agbala gabriel say make queen me. He say make you e no ever near palace o e say even ikabesi beg am with everything millions for the whole world He say even dem go tell am say no okay you no go stay palace you go stay outside the palace e say make queen army no near there e say becos of say hmm He say "When he see wetin dey come He say person when he get person when he stand abi climb up he no go see am di tin when he see the the the the the row when the tin for the row, di wahala when e dey come so he say queen army no go e go stand he go begin dey cry dey say ah I adano and I adano always be the last pipo go begin laugh ah wetin find go there shebi don first comot long throat why e go why e do dis one na pipo go dey tok dem no go know say na pipo mouth na im carry queen go na im make am di time wen mama dey say eh okay you can return back queen say nothing go jure nothing go carry am go back to palace even di gist wey we dey hear now be say There's a guy get one prophetess when he don't first talk him, whether na eh, eh, all these traditionalists when he don't first talk the same thing, it's almost small little different or wetin agbala gabriel talk, and eh, wetin di prophetess di dis tin tok iya wetin na i don forget all these traditionalist women They say na little different say since when that woman talk, it's not too different from queen ami When he warn queen ami say make e no go back to the palace say if he go back say her enemy he go lose her life my people, they say anytime wen kabiyesi offend queen Ami like this, they say tins no dey too go well for kabiyesi say na im make am kaviezi say no be say kaviezi dey happy kaviezi no even want make kwinaami come back say e just dey pre ten d dey do like say e love kwinaami say na pre ten d dey say na im make am say but e just be like say as kwinaami dey di luck come di luck dey make things dey work out well you understand say na im make am kaviezi keep quiet. e no dey talk my pipo dem say wetin make kaveh dey pre ten d dey follow queen naomi be say e dey e dey say e just dey pre ten d so e go dey anything wey e dey do say e be like say e dey use queen naomi di hair dey bring luck e come for am e say na him make am kaveh go go dey pre ten d say he love queen naomi and meanwhile say still no even love queen naomi na wetin dem say. pastor gabriel allege my people. Now here so i say allege because i not dey o oh, my head no dey na wetin i here for social media na i come torchlight for here They say any small tin say kabiyesi go dey buy gift for queen naomi say queen naomi just accept the gift like that. say everything roadblock, everything go open for kabiyesi you understand say na wetin kaveh still dey do beta one my pipo hmm social media dey tok o oh, na wetin me and na hand dey touch life for here my hand no dey my pipo. "so my pipo say di pastor eh, pastor gabriel say make army write don say army future say e too dey bright e say nobodi fit quench her future say nobody fit temper am say make queen naomi write down say nobody born of a no man born of a woman go fit temper with her glory na wetin dem say pastor gabriel tell queen naomi be that one